iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya ingingo z'ingenzi z'aya makuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bo mu mujyi wa uvira bakoze imyigaragambyo yo kutava mu ngo basaba leta gusana imihanda yo muri uwo mujyi kubera ubupfa kw'ibarabara urashobora gusanga umuntu arimo aragenda agahita agwa mu ishima atari yabonye ishimu ndende cyane agahita yinaga wenda abakiriya n'uwumbatwaye ugasanga barakomeretse uwo ni umwe mu batuye umujyi wa uvira leta y'u rwanda yatanze iminsi cumi n'itanu yo ku bantu bakorera ubucuruzi muri santire y'amahoko muri rubavu ngo babe bakuyeho amazu bakoreramo mu rwego rwo kwirinda ibiza leta zunze ubumwe za amerika yarayitangaje ibihano mu by'ubukungu ku basirikare batatu bo muri mali barimo minisitiri w'ingabo aya makuru ku buryo burambuye ni mu mwanya muto duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Algeria abahitanywe n'inkongi y'umuriro yibasiye ibice binyuranye byo muri icyo gihugu bamaze kugera kuri mirongo itatu na bane harimo abasirikare icumi nk'uko bitangazwa na minisiteri y'umutekano mu gihugu Geoffrey Mutagoma abazimya umuriro bagera ku bihumbi munani nibo bahanganye n'inkongi y'umuriro mu bice birindwi bitandukanye by'igihugu nk'uko bitangazwa na minisiteri y'umutekano muri Algeria abantu bagera ku gihumbi magana atanu nibo bamaze guhungishwa umuriro wadutse muri ibyo bice inzego z'ubutegetsi zatangaje ko zatangiye iperereza ku cyaba cyawuteye hagati aho ubushyuhe bukabije bugera kuri dogere selusiyusi mirongo ine n'icyenda bukomeje kwibasira amajyaruguru ya afurika mu mijyi iri hafi y'igihugu cya tuniziya muri tuniziya kandi inkongi y'umuriro yibasiye umujyi wa merula ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko uwo muriro watangiriye mu misozi nyuma ukaza gukwira hirya no hino utwika ingo z'abaturage babarirwa mu magana bagahunga umwe mu bashinzwe umutekano yavuze ko bamaze guhungisha abarerwa mu magana babanyujije ku butaka cyangwa mu mazi hifashishijwe ubwato bw'abarobyi n'abarinda imipaka yo mu mazi
leta zunze ubumwe za amerika yaraye itangaje ibihano mu by'ubukungu ku basirikare batatu bo muri mali barimo minisitiri w'ingabo bashinjwa korohereza no gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa wagner w'abacanshuro b'abarusiya muri mali fide niyo ngabo arakomeza iyi nkuru Ivyo bihano vyafatiwe intwazangabo zitatu zo mu gisirikare ca Mali nabo ni Sadio Kamara umushikiranganje rero kwivuna abansi afise kandi ubwene gihugu bw'Ubufaransa Colonel Alou Boy Diara na Lieutenant Colonel Adaba Bagayoko bombi bari mu gisirikare kigwanira mu kirere ca Mali abategetsi ba Amerika batangaje ko hari ivyemezo ko abo basirikare b'intwazangabo bagize uruhara mu bikorwa bigayitse vy'umugwi Wagner muri Mali imwitangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bujerwe ikigega muri Amerika Brian Nelson icegera c'umushikiranganje umushyikiranganji w'ikigega ajejwe iperereza ku bijanye n'iterabwoba n'amafaranga akoreshwa n'imigwi y'abagizi ba nabi yasubiwemwo avuga ko ingingo leta ya Amerika yafashe ku munsi wa mbere yerekana ku mugaragaro ko abategetsi ba Mali borohereje ugushinga imizi k'umugwi Wagner muri Mali mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye yatangaje ko abo bategetsi batumye abanyagihugu bageramirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano kandi bihonyanga agateka ka muntu vy'umugwi Wagner ni mu gihe kandi batumye uwo mugwi ucukura amatungo y'ico gihugu ku nyungu zaco mu bitero ukora muri Ukraine
amakuru yo hirya no hino arakomeje abantu mirongo irindwi na barindwi bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka itwara abagenzi muri afurika y'epfo iyo mpanuka yabaye ubwo bisi ebyiri zagonganaga mu mujyi wa johannesburg nk'uko byemezwa n'inzego za polisi n'abashinzwe gutwara abantu n'ibintu oriyani itangishaka arakomeza igipolisi n'abajejwe iyunguruza ry'abantu n'ibintu bavuga ko babiri muri abo bakomeretse bababaye cyane umwe muri iyo miduga yasekanye wari uwa kaminuza usanzwe utwara abanyeshuri ubavana ku nyubakwa imwe ubatwara ku yindi kuri iyo kaminuza ya johannesburg iyo byasekanye yari bisi yunguruza abantu mu gisagara umuvugizi w'amabisi goodwill shiburi yari yavuze ko abantu batanu bakomeretse bikomeye ariko inyuma yaho igipolisi cyavuze ko babiri aribo bakomeretse cyane kandi ko bari mu bitaro igipolisi kivuga kandi ko abandi muri abo mirongo indwi n'indwi bakomeretse bitaweho mu mavuriro atandukanye harimwo n'abadereva b'iyo miduga umuvugizi w'igipolisi cy'igisagara cy'akarere ka johannesburg Xolani Fila yavuze ko amatohoza yerekeye ubusamazi bw'umudereva agiye gutangura bihweje ukuntu iryo sanganya ryabaye rikomeye cyane Yamara Fila yongeye ko yuko icyatumye iryo sanganya riba kitaramenyekana
barakoze bagenzi bacu oriyani itanga ishaka fideli niyongabo na geoffrey mutagoma kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na twitter muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abaturage bo mu mujyi wa uvira uri mu ntara ya kivu y'epfo mu burasirazuba bw'iki gihugu bakoze imyigaragambyo yo kutava mu ngo zabo basaba leta gusana imihanda yo muri uwo mujyi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasite ngabo uri uvira kubera iyi myigaragambyo imirimo y'ubucuruzi irimo amasoko amaduka amabutiki yiriwe ifunzwe mu ibarabara nta moto ikinga cyangwa imodokari byagaragaragamo kubera iyi myigaragambyo yateguwe na sosiyete sivile aho twagiye tunyura mu muhanda wa Mulongwe Kakungwe Monima kuri Kalimabenge wahuraga n'abantu bagenda n'amaguru abana nabo bakiniraga umupira mu ibarabara uyu muhanda ufite ibirometero magana abiri na bibiri umaze igihe kirekire warangiritse uhuza Kamanyola Uvira ndetse na Fizi Mafikiri Mashimango ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira avuga yuko usibye imyigaragambyo bakoze bateganya ko guhera ejo kuwa gatatu nta binyabiziga bizongera kwishyura imisoro twanzuye ko mu rwego rwo kubwira minisitiri w'ibikorwa remezo ko guhera ejo kuwa gatatu buri bajaje moto ndetse n'imodokari bitazongera kwishyura amafaranga yo mu ibarabara kugeza umunsi bazakora imihanda ndabungwe kisegedi ni umushoferi ukorera ubira bujumbura yemeza yuko kwangirika kw'ibarabara rya gatanu bigira ingaruka ku binyabiziga byabo ibarabara ni iry'ibinogo ni rimwe amazi imvura iyo iguye amazi aba menshi ibinogo mbese ni ukuvuga ngo ni iry'amabuye ariko mugabo hariho amatagisi tuza kuriha ku barorage tukariha amatagisi kuri meri tukariha amasiranse ariko baje gusanga ibarabara ducamwo ibarabara ryapfuye twebwe dukoresha n'amamodoka ku kwezi turashobora kuja muri garaje kabiri tukaja gukoresha amapine yose yangiritse ni n'intazwe pasi ni umumotari ukorera Uvira Fizi twamusanze kuri regidezo ntiyakoze uyu munsi kubera iyi myigaragambyo bashimangira yuko bahangayikishijwe no kwangirika k'uyu muhanda kuko utuma habaho impanuka nyinshi kubera ugupfa kw'ibarabara urashobora gusanga umuntu arimo aragenda agahita agwa mu ishima atari yabonye ishimu ndende cyane agahita yinaga wenda abakiriya n'uwumva atwaye ugasanga barakomeretse ibindi nabyo hari ubwo usanga umuntu yinjira mu bitaro atarabyiteguriye kuko yibaza ko hari ububabare busanzwe kumva agasanga yarononekaye mu mubiri kubera amabarabara ni mabi ku bwa felix serugayi umwe mu bashakashatsi n'umusesenguzi muri aka karere asanga iyi myigaragambyo ya buri munsi ari iyo gushaka kwimenyekanisha muri ibi bihe kongo yitegura amatora mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka imyigaragambyo yabaye hano uvira nta bisanzwe niko bihora ni metode nshasha bano bantu ba sosiyete sivile bakoresha populisme gushaka kwikundishwa fete babonye umuhanda bawuranse depuis bukavu nyangezi kamanyola noneho bashaka kugira ngo bigaragambye ejo nimba banakoze umuhanda bazavuge ngo kubera imyigaragambyo yabo niyo mpamvu umuhanda wakozwe ufite ni populisme nubwo sosiyete sivile isaba ko iri barabara rikorwa hari abo mu makaritsiye hari impapuro zizwi ku izina rya taragite zashyizweho n'abantu batazwi zavuga yuko zitifuza ko minisitiri w'ibikorwa remezo gisaro alexi muvunyi yaza muri buvira gutangiza imirimo kuko bavuga yuko ari umunyarwanda ni gute babesha ngo barigaragambya kugira ngo umuhanda wa uvira ukorwe barangiza bakavuga ngo ntibashaka minisitiri gisaro kandi ari ubazaniye umuhanda ndumva icyakorwa ubuyobozi bukwiriye guhaguruka bukumvisha abantu minisitiri gisaro ni umwana wa hano ni imvukire y'ubuvira ise ahambye hano minisitiri gisaro yabaye umushinga amateka wa kerye cyangwa ubuto ahambye hano kuri sepake mu gasenga ni ukubera iki batamushaka umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato wari wabujije imyigaragambyo n'ubwo yabaye yerekana yuko iri barabara rigiye kubakwa kuko hari n'ikigo cyamaze gutsindira isoko ryo gukora uyu muhanda wa Kavimvira Uvira iyi myigaragambyo kandi ibaye mu gihe kuwa gatandatu ushize minisitiri w'ibikorwa remezo Alexis Gisaro yatangije ibikorwa byo kubaka ibarabara rya bukavu kamanyola vedase ngabo ijwi ry'amerika vedaste ngabo urakoze turacyari rero muri afurika y'ibiyaga bigari leta y'u rwanda yatanze iminsi cumi n'itanu ku bakorera ubucuruzi mu karere ka rubavu muri santire y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramo ubutegetsi buravuga ko biri mu rwego rwo kwirinda ibindi biza bishobora gutera muri ako karere k'uburengerazuba gloria tuyishime yadukurikiraniye iby'iyi nkuru santire y'ubucuruzi ya mahoko iherereye mu karere ka rubavu mu murenge wa kanama iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo ngororero nyabihu rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga mirongo irindwi ikorerwamo ubu bucuruzi kuwa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bitegetswe na minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema bwategetse ba nyir'amazu y'ubucuruzi muri iyi santire ya mahoko ko mu minsi cumi n'itanu baba bamaze gusenya amazu arenga magana abiri ahakorera nk'uko abo twahasanze babitubwiye ni nyuma y'uko amwe mu mazu y'abaturage n'ay'ubucuruzi agiye ariho akamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yakira ubuzima bwabo mu kaga ibi biri ku mazu ari muri metero icumi hafi y'umugezi wa sebeya munyaneza vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri iyi santire ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni icumi z'amanyarwanda aganira n'ijwi ry'amerika yatubwiye ko iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana impamvu uyu muturage umuturage avuga ibi ngo ni uko inzu yari ideni rya banki yewe nicuzaga ibintu bifite nibura agaciro ka miliyoni icumi kandi nayindi muri teveya kandi n'inzu nakoreragamo yari iyanjye uyu munsi wa none rero mfite ideni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye ahangaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba akibishoboye ikindi cya kabiri abana kwiga urumva kiba kiba ikibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri niho mbyukira niho nirwa mukakamari olive nawe hafite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari ku myaka ye mirongo irindwi n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi akarengane dufite ni uko hariya bagiye kuhasenya naho twakuraga minerivara y'abana nkanjye murarona ndashaje ni pasiyo nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko bataturangiye n'aho kujya kuri umuturage we ngo mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo mahoko ubwayo mahoko ni igihugu twebwe ntabwo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu niho hatwubatse niho hatugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere nta mwana w'umuntu ufite inzu hano warwara bwaki n'abana bacu aya mazu niyabarihira isura hano kanama abaturage babo bafite ni maho icyakora hari icyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu cyimbo cyo kugira ngo leta isenye santire bamaranye imyaka yose icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo ki idufasha ntituve mu santire yacu y'ubucuruzi bwa mahoko cyane ko imaze imyaka myinshi ihari ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse hanyuma twongera tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko nta handi hantu twakwimukira dufite ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu ni uko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu nk'uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero cumi n'umunani akarongo kaberamye bibiri na karindwi ryo kuwa cumi n'icyenda z'ukwa kane bibiri na karindwi ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye ubwo guverineri w'intara y'uburengerazuba bitegeko francois aheruka gusura akarere ka rubavu mu minsi ishize we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba hari itasenyutse yasigaye ihagaze ariko aho hantu ibiza bigarutse byamutwara abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira abadafite ubushobozi leta izabafasha abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaba gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi uretse abacuruzi abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda aba ni bamwe muri bo kandi sinzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize aho rero ng'abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba wari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa ba nyir'amazu bose baba batakaje miliyari zisaga eshanu kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshanu gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu urakoze gloria tuyishime kuri iyi nkuru ku wa kabiri w'icyumweru gishize umuryango w'abibumbye waburiye amahanga ko yakwitegura ubushyuhe bukomeye buzaguma kwiyongera mu bice bitandukanye by'isi kubera imihindagurikire y'ibihe ni mu gihe mu bihugu bitari bike bahanganye n'ubushyuhe buri ku rugero batigeze bagira mugenzi wacu fide niyo ngabo yavuganye na jean chrysostome ngendahayo impuguke mu byerekeye ibidukikije abanza kumubwira uko abona ibyatangajwe n'umuryango w'abibumbye kuri iki kibazo mu by'ukuri nta gihe tutabivuze twakoze ibiganiro byinshi kandi n'uyu munsi turacyamuhagarira abantu icyabo n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo igire icyo yakora kubera ko ubwiyongere bw'ubushyuhe bugenda burushaho gukara rero ntabwo twebwe bidutangaje kubera ko ntabwo ari bo bonyine babibona natwe ubwacu tugenda tubibona kandi duhamagarira amakungu kugira ngo babe bagira icyo bakora mu buryo bwihuse kuba muri aya mezi abiri arangiye cyane cyane no muri uku kwezi kw'indwi mu bihugu bitandukanye haba ku mugabane wa amerika yo mu buraruko reka na amerika yo hagati no mu mpanuko mu karere k'uburaya akarere ka aziya akarere ko muri afurika akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi habonetse urwo rugero bavuga ko kuva batanguye gukurikirana ibyerekeye ikirere bitari bwibonekeze bivuze iki biravuga muri makeya y'uko ni ibipimo birimo birerekana yuko ibirimo biravugwa ari impamo kandi birimo birereka abantu yuko hari ingamba zigomba gufatwa kubera yuko mu by'ukuri nubwo bivugwa kuva na kera urasanga ingamba nyinshi cyane zagombye gufatwa zihera mu magambo gusa zitajya mu bikorwa ni ukuvuga rero yuko uyu munsi ari igihe cy'ibikorwa bitaba ibyo ubwo murumva ingaruka zabyo mu bihe biri imbere y'uko hari igihe bitaba bigifite igaruriro muravuze nk'amareta y'ibihugu bitandukanye ku isi n'abandi n'izindi mpande zose zijeje gufata ingingo kuri icyo kibazo ko basa n'abatagihagurukira bihagije ku bwanyu biterwa n'iki ku bwacu biterwa n'uko hari ibintu bya jeopolitike kubera ko ibihugu uyu munsi bisigaye ubona ari bya nyamwigendaho byireba ugasanga ikibazo kurengera ibidukikije mu by'ukuri n'ubwo bwose bakivuga hakaba amanama menshi hakaba abantu bakunze guhamagarira ibyo bihugu n'iyo miryango mpuzamahanga kugira icyo yakora ubona ko aho kugira ngo bashyiremo amafaranga menshi kandi babe bagira icyo baterera ahubwo bajya nko mu bindi bikorwa ubona bishingiye ku nyungu z'ibihugu n'ibi ahangaha yenda umuntu ashobora gutanga nk'urugero urebye nk'ibya bihangayikishije igihugu cy'ubushinwa ari nacyo gikunze gutera iyo myuka myinshi cyane mu kirere cyangwa icyaba gihangayikishije abanyamerika muri iyi minsi ntabwo mu by'ukuri ari ibibazo byo kurengera ibidukikije ahubwo urabona yuko ari ibindi bibazo bishingiye ku bukungu bwabyo aha rero urabona yuko ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo umuntu ashobora kwibaza igihe mu by'ukuri ibyo bihugu by'ibihangange bibiri kandi uyu munsi birimo bifite igipimo cyihariye ku rwego rwo hejuru mu kwangiza ikirere umuntu aribaza n'iryo ari byo bihugu bizaza ku meza y'ibiganiro kugira ngo nabo bazabone uburyo ibyo bipimo by'ubushyuhe uyu munsi bigenda byiyongera kurushaho aho kugira ngo bigabanuke nizihe ngaruka icyo kibazo cy'ubushuhe butera bwiyongera kiriko kigira mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere ka afurika ibimenyetso bigaragara ingaruka ziboneka ibimenyetso bigaragara byo ni byinshi ngewe yenda bishobora no gutanga n'ikimenyetso kimwe gusa gishobora kuba cyaba ari ikimenyetso gikomeye cyane kigaragarira buri wese ni nk'ikibazo cy'inyamaswa inzovu kenya mu bihe bishize mwumvise umubare w'inzovu wapfuye kubera kubura amazi uyu munsi rero ukaba ubona ko atari inzovu gusa ni ukuvuga ko n'izindi nyamaswa zose zo mu karere zirimo zirabura amazi ukabona wabona ari uburyo yenda nka leta ya kenya yafashe ingamba zo gukoresha amakamyo mu kujya bajya kuvomera cyangwa se bashyira amazi ahantu mu binogo hirya no hino muri parike ukaba wakwibaza yiba nabyo ari igisubizo kirambye ubwo yenda ni rumwe mu rugero nari ntanze dukurikije nko mu karere kacu ariko n'ahandi hose hirya no hino ndetse nko mu bihugu bikize twavuga nko mu bihugu by'ubufaransa tukavuga na hano mu bice by'i burayi hari imibare igenda ntabwo nayivuga ariko hari imibare igenda yiyongera y'abantu bakuze cyangwa se abana ubona nabo bagenda bagira ibibazo byinshi cyane kubera ibyuhe bwinshi bugenda burushaho kugera nko muri ibi bihe byahise cyangwa se muri ibi bihe by'ubushyuhe ikindi rero navuga yenda cy'urugero rwa gatatu n'iyo miriro igenda irushaho kugenda yangiza amashyamba ikangiza ibidukikije ukabona inyamaswa nazo zirimo zigenda zirushaho kugwa muri iyo miriro igenda iva hirya no hino hano mu burayi muri amerika muri australia ahantu hose murabona yuko ubu bushyuhe burimo buragenda bukora bugira ingaruka zikabije hirya no hino ku isi biravugwa ko biriko biragira n'ingaruka ku magara y'abanyagihugu nk'ubwo bushuhe burengeye urugero cyane cyane nk'abasanzwe bafite nk'ibibazo by'amagara y'abantu cyangwa bamaze kugera mu zabukuru ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane kuko yenda dushobora no kujya kure kuko navuze yenda abo bantu bakuze n'abana urumva ko mu bihe by'ubushyuhe habaho n'ingamba zo gukomeza kubibutsa gufata amazi akenshi ubu navuga ko hari n'abantu baherutse ngo gushyiraho yenda porogaramu cyangwa mu matelefone harimo za porogaramu zigomba kugenda zibutsa abantu kunywa amazi hano i burayi ni ibintu bitangiye ikindi kintu yenda nakongeraho yenda nko kuri izo ngaruka twavuga yenda nko mu rwego rw'ubuhinzi ahantu imyaka ishobora kurumba hakaba hari no mu bindi bice rwose badashobora gusarura abantu ubwo bakaba bakora ingendo ndende cyane kugira ngo babe babona n'amazi yo kunywa cyangwa se amazi yo gukoresha hari ingaruka nyinshi cyane mu by'ukuri kandi ubona zishobora guhungabanya ubuzima bwa muntu tuze ku mirongo ya telefone dufise hakora imana teogene uratwumva ndabumva neza uri he ndi i musanze mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru mu gihugu cy'u rwanda mu murenge wa nyange akagari ka muhabura umudugudu wa ntese ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ngewe nari ndimo mvuga kuri ibi ngibi by'ubushyuhe cyane ugereranije nuko bimeze muri iki gihe ndavuga nka hano iwacu muzi yuko ari ahantu harangwa n'ubukonje cyane ariko noneho muri iki gihe hariho ubushyuhe burenze ukwemera ni aka kayaga ko twajyaga tubona usanga ntako izuba ririmo rirava cyane umuntu akabura aho arihungira numvise umutumirwa arimo avuga nyine ingaruka ziza kuba se nkibaza nka leta zacu muri iki gihe ni izihe ngamba bafite ku buryo bashobora kuturinda iyi miriro ndimo ngenda mbona iyo mu burayi na za amerika irimo itera ase hari twebwe ntizishobora kuzatugeraho ugasanga bitubereye ikibazo tutarabashije gutegurwa hakiri kare ndabashimiye mwakoze cyane mumwishyure mutumire ibyo bibazo by'imiriro ndumva nicyo kibazo cya mbere gihari kuko nzi yuko hariho n'ibindi bihe yenda imiriro yagiye iba muri ako karere ariko ni ukubabwira ngo nyine nko muri ako karere ka musanze ni akarere nzi ko gakunze kugira ubukonje bwinshi ariko nkaba by'umwihariko narigeze gukora nanone ubushakashatsi yenda yaba n'indi ngaruka yenda navuga abo mu karere ka musanze bashobora kwitega yenda atari n'ibyo by'imiriro gusa nigeze gukora ubushakashatsi ku kwiyongera k'ubushyuhe nibaza nti ese ubu bwiyongere bw'ubushyuhe ntabwo bushobora guhindura na geogarafi ya malariya ni ukubwira ngo nkimara gukora ubwo bushakashatsi mu karere ako ngako ka musanze mu misozi miremire n'ubundi nta malariya nyinshi cyane yari ihari ugereranyije wenda no mu karere ka bugesera n'amayaga ahantu habaga hari ubushyuhe bwinshi cyane naje gusanga yuko haba mu karere kuri arititide cyangwa ku butumburuke bw'imisozi malariya naho ishobora guhagera nabyo nabo bashobora kwitega nk'ingaruka mu bihe bizaza nanone hakaba n'izindi ngaruka yenda z'uburyo akarere malariya ibonekamo cyane mu buryo bwa latitude ni ukuvuga aho kugira ngo uyisange muri afurika gusa ahubwo iyi malariya nayo ishobora kuzagera no mu bihugu by'i burayi igenda isatira za pole cyangwa se udusongero tw'isi ni ukuvuga ngo rero hari ingamba nyinshi cyane zishobora kuba zakorwa kugira ngo ayo maleta nayo abe yarwanya icyo kibazo ndumva yenda nabangejejeho ndi yenda twazabiganiraho nyuma Desire Shekestar ari ku murongo wa telefone uratwumva yego ndabumva uri he ndi mu burundi ngozi muri provinsi ngozi ikibazo icyiyumviro ikibazo nacyumvise ariko ikibazo cyanteye ubwoba cyane mu gihe nagisoma tubona yuko tugiye kugira ikibazo cy'ubushuhe cyangira ikibazo rero cyane mvuga nti none se twe nka twebwe ngaha mu burundi turi mu gihugu gikennye cyane ubushuhe se mu gihe bwadushikira twabyifatamo gute se ku umenga byatugora cyane ko turakenye cyane n'amazu tubamwo nta klimatizeri dushobora kuronka none se wabaho gute nicyo gutuma naciye mvuga nti reka mbaze mbaze kumbure ukuntu twobaho natwe ikiganiro ariko ndagikurikirana cyane murakoze yenda kugira ngo ngire icyo navuga urumva ko nawe avuga ati turakennye cyane ese twabigenza gute nta kirimatizeri dufite nta ki mu by'ukuri iyo twiga ikibazo nk'iki ngiki cy'ubushyuhe cyangwa se mu bibazo bya mvironoma muri rusange ntabwo twagombye kwibaza ngo ese mu burundi turagira gute cyangwa twige ku kibazo cyaba u rwanda cyangwa se kenya tanzania n'ibindi bibazo kuko mu by'ukuri ikibazo cya mvironoma ni ikibazo cyagombye kurebwa mu rwego ruri regionali mu bihugu biri mu karere byose bikavuga biti ese twakora iki kugira ngo turusheho kugenda twikingira ubwo nari maze kubivuga nk'iryo shyamba ryo muri kongo ryononekaye ingaruka ntabwo ziba muri kongo gusa ahubwo ziba muri ako karere kose zishobora kuba ku rwanda ku burundi na hehe hose icyo kibazo ni ikibazo cy'ingenzi bagomba kumenya uburyo bagombye nabo niba hari amashyamba bafite niba hari n'izindi ngamba nazo zo navuze nabo numva yuko mu by'ukuri bagombye kureba ndumva hari abayobozi hari ababishinzwe ndumva ari icyo ngicyo ndumva nta kintu narenzaho cyane kuko ndumva ari ikibazo kiri ku rwego regionali aho ngaho mu karere murakoze undi ari ku murongo wa telefone ni eric markitwo uratwumva yego ndabumva uri he yewe ndadikoherezwa mu karere ka musanze ubu yego mufise ikibazo mubaze umutumire icyiyumviro mushikiriza mubishikirize mbere y'uko wenda mbaza ndabanza kubashimira by'umwihariko ariko natwe n'ahangaha ubushyuhe bumeze nabi cyane bwatwishe kandi ubundi ahangaha ubundi habaza haba imvura ya buri gihe itajya ihita imeze nkaya yindi igwa muri za nyungwe abazi inaha mu rwanda barabizi nkaba nashaka kugira ngo mbaze wenda abashyizeho cyangwa se iryo shyirahamwe cyangwa se isi yateranye bakemeza ko ubushyuhe bugiye kuba bwinshi ni ikihe kintu mubasha kugerayo wenda cyangwa mufite amakuru ahagije bateguye cyangwa se twebwe dushobora kuzifashisha mu gihe kizaba kiri imbere kuko urumva ingaruka zaryo ni mbi kandi zizaba nyinshi ni iki baba barabwiye abantu tuzabyitwaramo gute kugira ngo tubashe guhangana kuko twe nta gisubizo dufite nagira ngo mbarize abandi bantu muri rusange ndabashimiye murakoze iki kibazo ndumva kigarutse hari undi muntu wo mu karere ka musanze nawe warabajije icyo kibazo kuko ndumva hari yenda twigeze gukomoza ku kintu cy'ubushakashatsi twakoze kuri malariya hari umuganga wo mu rwanda w'umudogiteri wigeze kubwira ati e ati rwose kuko yari yabonye ubushakashatsi twakoze arambwira ati biriya bintu mwabibonye gute ati mu ruhengeri ati mu bice rwose bitagaragaraga mu malariya nabyo itangiye kuza rero mu by'ukuri nicyo kibazo dufite uyu munsi kubera ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyangwa ikibazo cy'ibidukikije muri rusange dufite ibyo nababwiye yuko atari ikibazo cy'umwihariko wenda mu karere mutuyemo ahubwo ni ukuvuga ko umuturanyi wanyu cyangwa akarere muturanye iyo gafite ibibazo cyangwa karimo karakora ibintu bishobora gutera ibibazo ni uko ibyo bibazo bigenda bikagira ingaruka ahantu hanini cyane hirya no hino ibyo bihugu rero byarateranye nk'uko mwabivuze bigafata ingamba subizo kuko izo nama zitwara amafaranga menshi kandi amafaranga yagombye yenda kujya nko mu bice by'ubushakashatsi kugira ngo abantu babe bashakashaka uburyo bashobora gutanga ibisubizo ibyo rero twebwe nibyo biduteye impungenge ahubwo izo ngaruka akaba arizo twavuze yuko zagombye nanone gufungura amaso abantu bakavuga bati e batidore ikintu ahubwo twagombye gukora ni iki ngiki naha rero dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tunabashimira cyane kuba mwaduteze amatwi tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ku buhanga bw'ibyuma hari rob na nadia taha ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankunsi mukomeze kugira ibihe byiza